ni radiyo ijwi y'amerika ijwi ry'amerika ryikoshwiza ibiganiro byaryo mu kirundi mu kinyarwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero cumi n'icyenda no ku metero mirongo ibiri na zibiri mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mushobora no kudukurikira kuri facebook na youtube kuri radiyo yacu no ku kibanza cyacu cy'amakuru wese itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com miriwe neza nshuti mwese namwe abandimwe radiyo ijwi ry'amerika muri kumwe na frederic nkundikije ikaze mwese mu kiganiro murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranyi aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
tuvuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi eh, tugiye kuvuga ku kibazo cy'inkuramutima cy'ibitigiri by'abana b'abakobwa b'impunzi bafite imyaka iri munsi ya cumi n'umunani mu bihugu bibanyi by'u Burundi hamwe no mu gihugu hagati bashurashuzwa bagaterwa inda bibandanije kwiyongera cyane cyane mu makambi y'impunzi hamwe no mu bisagara naho muri rusangi ibitigiri by'abana b'abakobwa bakorerwa ayo mabi biri hejuru mu Burundi no mu bindi bihugu bibanyi impunzi z'abana b'abakobwa nizo ahanini zigaramiwe cyane n'icyo kibazo gifise ingaruka mbi z'umurengera kuri bo no ku miryango yabo mu kiganiro muri sanga cy'umunsi twatumiye bamwe mu bakurikirana hafi icyo kibazo kugira batuyagire ukuntu bakibona muri iki gihe n'ibintu babona byofasha mu kurandurana n'imizi inyifato nk'iyo yo gushurashuza abana cyane cyane abigorewe bahanzwe na byinshi mu bihugu batsimwo ubuhungiro muri iki kiganiro rero turi kumwe na Ines Kidasharira ari i Bujumbura mu Burundi Ines Kidasharira ni umumenyeshamakuru y'iradiyo Isanganiro kandi ni umwe mu bakenyezi bo mu Burundi ahanira ineza y'abigeme n'abapfasoni muri aho Ines Kidasharira
ni amahoro cyane frederic Eh, agako- akantu gatoya nkotora nahoze ndi umumenyeshamakuru wa radiyo isanganiro Ubu- ariko uno munsi sinkikorera iyo radiyo yego ni byiza cyane rwose turi kumwe kandi na leopold maruha aho umurundi yahoze ari mu mpunzi mu rwanda mu ikambi ya mahama ubu ari bujumbura mu rundi mwiriwe neza leopold maruha
mwiriwe neza nyakubahwa frederic mwiriwe neza nawe nyine tudasharira abaramukije n'abariko batwumviriza bose M- murakomeye ngaho
turakomeye
yego mwe tuzaba turi kumwe kandi na mubeza ah, pamela we wari muri canada muri aka kanya ntituramubona ariko nibaza ko tumubona Ah, arafise akanya gatoyi naho ari mu mirimo yiwe y'uyu munsi araza kuboneka mu kanya reka rero dutangure kumwe bwe ah, madame ah, ines kidasharira mu majambo make cyane rwose ico kibazo mu burundi cifashe gute ikibazo c'abana bari munsi bafise imyaka iri munsi ya cumi n'umunani bashurashuzwa n'abantu batanganye imyaka eka bakabateza inda ico kibazo coba cifashe gute muri iki gihe
Eh, icyo kibazo kiravugwa cyane muri kino gihe hano mu burundi Eh, ariko ibiharuro nashoboye kuronka ni ibiharuro byerekeye abana basanzwe bari mu mashuri Eh, igiharuro rero by'abana bari mu mashuri batwaye inda biriko birasa n'ibigabanuka kuko dufashe nk'umwaka w'ibihumbi bibiri eh, na cumi na gatandatu hari abashika ibihumbi bibiri n'amajana abiri n'umunani ariko uno munsi uno munsi ni ukuvuga umwaka urangiye ah, w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri batwereka yuko ibiharuro bigeze ku gihumbi n'amajana abiri na mirongo itatu na bitatu ni ibiha- ni ibiharuro twovuga ngo biriko biragabanuka ariko ubiravye ukabiraba neza ucu- uca ubona yuko aba n'aba- n'abo- n'aba- n'ababa bashoboye kumenyekana kubera yuko kumbure baba batohoje Ah, nayo ubundi hariho aba- aba- abahitamo guheba amashuri batavuze impamvu zitumye baheba ugasanga kubera ko gutinya kumaramara n'ibindi bahisemo ku- guheba ishuri hakiri kare bakitwa- baka- bakavuga ibindi byitwazo ubukene n'ibindi kugira ngo ntibashobore ku- ntibamaramazwe rero ubundi ibiharuro ntitwavuga ko biri hasi cyane kuko gushika ubu unyi naho naho buba abanyeshuri icumi cyangwa cumi na batanu turavuye yuko abana b'abigeme n'ubundi bataba bari benshi rwose mu mashuri ngo barangize amashuri yabo baronka akaryo ko kuyarangiza biguma ari ibiharuro tuvuga yuko ari byinshi byari bikwiye kugabanuka cyane egobe eh, leopolo maruha ico kibazo caravuzwe cane gose mu makampi impunzi aha twavuga nk'ikampi mwarimwo i mahama mu rwanda murashaka kutubwira ukuntu mwabibonye ico gihe mwari mukiriyo
eko nyakubahwa federike ibyo bintu byari bihari cyane jewe narabaye mu ikambi y'impunzi ya mahama yari amaze igihe kirekire naranahigishije mu gihe cya stage narigishije umwaka wose muri iyo kambi ya mahama aho twabona eh, n'abanyeshuri twigisha baza bafise inda abandi bafise- biga- bikadutera amakenga cyane ukabona umwana yiga mu w'icumi eh, muri sinyafo afise inda bamwe bagahitamo kujya kurongogwa bakubaka rero ah, n'amashyirahamwe akorerayo twarayoberwa icyo bakora twebwe ugasanga umuntu arubatse ntarakwiba imyaka ugasanga byari ibintu bibabaje cyane jewe bamwe rero hariho n'ibintu baca bitwaza bagaca bagahita kujya kurondera akarangamuntu zibaduza imyaka kugira ngo amategeko ntahane abazibateye batume bemera ba- babane n'aba- n'abazibateye mugabo amategeko ntabahane ibyo rero byarabaho cyane byarabonetse ibitigiri byabaye byinshi cyane byinshi cyane ku buryo ushobora kuvuga ati, twasanze mu bisanzwe tuzaba dusanga abahunze bari munsi y'abavukiyeyo Eh, Eh, icyo icyo kintu cyarabaye cyane rwose Bi- kandi bya- biteye ingorane cyane rwose biteye n'umubabaro egome turagaruka ku ngaruka ivyo vyose bigira ku bana bakiri bato ariko imbere yaho nashaka tubumvishe bimwe mu bivugwa n'abo bana baterwa inda n'abantu basa n'ababarusha imyaka eka kandi bagifise nk'imyaka iri munsi ya cumi n'itanu cumi eh, munsi ya cumi n'umunani cumi n'itandatu reka dutega amatwi bamwe muri bo.
ubukene eh, nkavugamwo ubuhunzi nkavugamwo kuba umuntu agufise ko ububasha ari mu kazi canke mu ishuri nabyaye mfite katoza sinari nzi ngo kuba umubyeyi bimeze gute biragenda gute oda ko nta ndwara nzi nti umwana ndamukunda gute kuko nanjye hari urundi rukundo nayo nkeneye ku babyeyi
Ines Kidasharira uh, mushikantahire Paul uh, Marohara tubwiye ko hariho n'igihe uh, bana basanga bariko baraduza imyaka kugira ngo uh, nti aba bakoreye ayo mahano ntibahanwe uh, hari abantu bamaze gufatwa canke bamaze gukurikiranwa n'ubutungane kubera inyifato nk'iyo bagira ku bana b'abakobwa basa imyaka mike cane gose
Ah, Eh, jewe jewe, aho namwe- mperereye ni ndabona ntabwo ndumva bafashwe nabo ndumva bafashwe Eh, isubira inyuma ibiharuro nabahaye ni ibiharuro biri ah, mu mugambi byanditse mu mugambi wa- wa- w'igihugu wo kurwanya izi nda zitifuzwa mu mu mashuri icyo bise strategie nationale de lutte contre ah, les grossesses des élèves Alors, aha muri muri iki- muri muri uyu mugambi muri kino cegeranyo kugira ngo twita icegeranyo cyo mu mugambi barerekana yuko ibice bishika nka mirongo itatu n'indwi ku ijana by'abo bana ba- baba batwaye inda baheza baga- baga- bagakangishwa cyane kuja mu mu ngo kugira amamariage zimwe twita amamariage gakozi ni ukuvuga rero yuko ni ikintu gihari kuko byavuye mu bantu bagiye barabaza hirya no hino bati none mbega iyo umwana atwaye inda bigenda gute mirongo itatu n'indwi ku ijana n'igice kimwe bishuye bavuze bati benshi usanga basunikiwe kuja mu mu- muri izo ngo bati- batanu bakivuye wanashima hamwe rero n'ibice mirongo itatu na- mirongo itatu na bitanu ku ijana bo bavuga bati n'iyo bagumye muhira iwabo uca usanga bafashwe nabi cyane bigaruka hahandi nyine ugasanga bo nyine bagiye kwigemura cyangwa kugenda muri izo ngo ari nabyo rero bihinda ku muzi bayamaze nyine twumva akorwa abantu b'abakiriya ni imishuro batanga kuri icyo kibazo cyane mfatiye ku biharuro bihari gushwa no munsi Ego Ines kidashari mwavuze ko ibitigiri bisa n'ibyagabanutse kenshi na kenshi akaba ari uko bidatangazwa bishobora kuba bihari ku bwanyu ikintu gituma abantu ibyo bitigiri bibandanye mwavuze ibitigiri birenga igihumbi n'ayandi igituma ibyo bitigiri biguma byongera kandi icyo ari cyaha gikomeye gihanwa n'amategeko mu bihugu nka byose ku bwanyu ni nk'ibi
ikibazo cya mbere ibibazo ko igituma cya mbere ni uko hari nuvuga ngo gukingira ikibaba abantu baba babikoze kuko urumva no mu bibazo bagiye barabaza nk'abo banyeshuri urasanga akenshi baratinya kuvuga nk'ababateye izo nda kuko usanga harimo abigisha babo harimo abarezi babafise ko ububasha cyangwa ugasanga harimo abamotari cyangwa ugasanga harimo abadandaza bo muri ako karere n'abantu bafite ububasha bubasumba busumba ubw'abo bana usanga abo bana kenshi batiye kuvuga bati naka canke naka yankoreye icyo twakwita ngira ngo byamvura mbice ntiyafashe ku ngufu rero ibyo bica biza kudahana kudahana kuko ntawububahuka kwitwara cyangwa ngo ashobore guhagararira abo bana mu butungane ngo bashobore kugira kuko hari ibiharuro bitari byinshi cyane byerekana abigisha bavuye mu kazi bakuwe mu kazi kubera icyo cyaha gucurashuza abana bari basanzwe bagejejwe kurera umugabo ntitwumva ko ari ibintu bishemeye gushuka urabye ibiharuro by'abo banyeshuri baba batwaye batwaye urwanda butifuza ni ukuvuga rero ngo ikibazo cya mbere ni kudahana cyangwa kutubahuka no kuvuga hanyuma ibyo byenda bikure bijyanye no kungene ikintu cy'imibonano mpuzabitsina ari ikintu nuvuga ngo kitavugwa cyane cy'ibiterasoni bimwe bita tabu usanga nabo babikorewe batinya kubyubahuka kubitora bati nakayankoreye ibice n'ibiriya ibyo rero birabuza cyane kugira ngo n'ubutungane buheza ngo bushobore gukora no mu gihe bwoba busanzwe bukurikirana cyane ibyo bibazo hakaba rero hari n'ibindi binoshira mu mugwi wo kutamenya wo kutamenya kubera yuko iyo hatari inyigisho zikwiriye ku kintu ku kibazo nk'icyo gikomeye cy'ubuzima ndorabitsina biragaragara neza yuko bigaruka bikagira ingaruka ku bo bibaye kuko ntibamenya bati hariho rero n'abafatwa ku nguvu ntibamenye ko bafashwe ku nguvu bakabura uko babisigura hariho abaca bazati turakundana mu nyuma bamaze kubona yuko badakundana ariko inesi bakabura icyo bavuga kirazira gukundana n'umwana afite imyaka cumi n'ine
yego cyane nari kuvuga nti abo bana abo bana b'imyaka cumi n'ine kubera yuko badafite ubumenyi bukwiye bataronswa ubumenyi bukwiye ntibaheze ngo bamenye gutandukanya icyatsi n'ubururu kuko ngamutse kandi muri bijya biharuro bitangwa n'ujya mu nacyo gacegeranyo cya leta barerekana yuko abenshi abenshi mu bo babajije bashika ku bice nka mirongo ine na bitandatu hamwe mirongo itanu ku ijana bavuga yuko kimwe mu bituma aba izo zigurirana ni uko hatariho ikirango hagati y'abana n'ababyeyi ababyeyi nabo nibo bari basanzwe ariko inesi ariko inesi kidasharira aba bashurashuza barazi ko abo bana baba bafite imyaka cumi n'ine
abo bashurashuza baba babizi nabo bikika mu kiza cyo kutamenya kw'abo bana n'abo babyeyi kumbure ngira ngo bataba bashobora bataba bayaga kenshi na kenshi n'abana babo yego mushya ntahe leopold maruha igihe mwari mu ikambi ya mahama hari abantu bashobora kuba barafashwe kubera ibitigiri byatangazwa n'ibitigiri bitari bike cyane rwose hari abantu baba bamaze guhanwa kubera ibyo byaha
ego nyakubahwa federike reka ndakubwiza ukuri nk'uko inesi idashobora yaje kubivuga turaze ibitigiri by'abo byashikira n'abahanwa ni bito cyane cyane hamwe no kuvuga nta na empuso nta na kimwe ku ijana icyo abahanwa ndavuga yuko kubera ko umuco w'ikirundi umuco w'ikirundi hari ibintu kizira kuvuga hariho n'ababikorerwa bagashima kubigira ibanga sibyo ukazana twayinda bamubaza agahora hariya mu rwanda hoho amategeko arakingira abana cyane rwose agomba baye twayinda agize iki ashimye kwihorera baramureka ababyeyi kandi ntibamukora ko ababyeyi ntibari bumwegere ngo bamubaze polisi ntimuhana agaca ashima kubihora we agatwara iyo nda akazoyibyara kandi amategeko yari mu ikambi hari ukuntu yabafatiye aca afata neza ahubwo umuntu atwaye inda wamenga ahinduye sitati yacu afatwa neza gusumba sibyo ku bw'amajya amashyaka amwitaho ariko ntibamwiteho mu kumukurikiranira ibintu mu butungane bakamwitaho mu bintu by'ubuzima gusa aho rero jene tutahuriza n'ayo mashyirahamwe aho gukurikirana ngo bamenye uwabikoze bamuhanishe hanyuma habeho kirazira ibyo ntabyo bakora ahubwo bitaho gukurikirana ubuzima bw'uwo mwana atwaye inda n'uwo azobyara ibyo rero nibyo byantangaza cyane njye nari umwigisha narigisha umwaka wose wa demi diviti ibihumbi bibiri na cumi n'umunani wose nabo maze nigisha mu ikambi ya mahama nari muri sitaje ni ukuri narabona abanyeshuri baza bafite inda zibananiye ugasanga umunyeshuri yiga mu w'icumi yasinya foru afite inda imunaniye agusaba uruja gutaha saa tanu abandi bataha saa indwi agusaba uruja gutaha saa yine kandi twari bubwije kubaha nyine kuko ubuzima bwe urabona ko bugoye hanyuma kandi hariho n'amashyirahamwe yabakurikirana ariko icyari kibabaje ngo ngaruka ko ntibigera bikurikirana mu butungane njye ndibuka ko twigeze guha foromasiyo nawe igeze guha foromasiyo muri american refugee committee afc bijyanye na prevention de prevention de violence basée sur le genre sgbv sibyo icyo kibazo icyo kibazo twarakibajije twarakibajije tuti none kuki mutwigisha ibi hanyuma tukaba tubona abana bacu baguma batwarinda hanyuma abazibatwaza ntibakurikiranwe mu butungane ahubwo aho gukurikirana abazibatwaje bakurikirana abana bonyine n'abazovuka ariko muterekanye kirazira niyo mpamvu ibintu biguma bigwirirana ivyo mushiyanahera paul ivyo si vyo bituma uyu muco eka iyo nyifato idatuzwa
ibyo birimo ikindi nacyo ngira ngaruke ko ni bwa bukene bwa bukene umuntu agufite ko infiwanse hariho umuntu aba yaguhaye akazi ibyo byarabonetse sibyo umuntu ugasanga yaguhaye akazi agutwaje inda cyangwa kuvuga ati ceceka nzo gukurikirana nzo guha ibirezo by'umwana nzo gukwishyura mbwa ntuvuge sibyo bimwe bita gucecekesha umuntu ibyo byarabaho cyangwa ugasanga ni bimwe nyine byo kutamenya ko abana umuntu amuhenze ngo barakundana ntakwiza imyaka wa wundi wa mube gito yitaye ku kutamenya ko umwana amuteye inda hanyuma amuhenze muri bya bindi byo gukundana akaguma amuha akamubwira ati nzoguha ibirezo nzogira iki wowe ceceka nta kibazo sibyo cyane agashamubwira ati genda urondere karangamuntu yemeza ko ufite imyaka ikwiye hama ucuza mu nzu tubane ibyo byose birabaho byarabaye ariyo iriya deka zabayeho sibyo rero ibyo rero ibyo byose bikubiye hamwe hari hagenda avuga nti harabuze abantu bashobora kubirwanya ubukene ubukene bugatuma umuntu naho yoyitwara araceceka sibyo kubera infiwanse ikindi nacyo kutamenya kw'abana hanyuma ikindi nacyo hagati y'abakompurisite icyo navuga gukingira ikibaba bivuye mu muryango w'umwana sibyo wa muntu kuri asistensi wese agaca agenda akabwira umuryango wa mwana ati mucecekeshe ndabaha ibi n'ibi n'ibi n'ibi sibyo hama mubeshe ko mutamuzi uyu munsi mu ikandi ya mama hariho boku danfa abana benshi aperenkoni b'ababyeyi bavuga ku babyeyi batazwi benshi cyane benshi izo kandi zirarujitse nyinshi cyane by'abana bavuga ku babyeyi batazwi kandi byagwa n'abana batarashyita bizwita izo kandi nyinshi cyane ariko nta solisiyo nta muco n'umwe urigera uboneka nicyo kibazo reka tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika turi kumwe na ruhamya ari muri aho ari yego muraho neza Eh, muri hega ari
yewe ndi kigali ahitwa kimironko yego Mura- murafite ikibazo murafite icyumviro turiko tuvuga cyane cyane ku bantu bakuze bashurashuza abana abana bakiri bato bafite imyaka iri munsi ya cumi n'umunani eka gushika no kuri cumi n'ine Eh, murafite ikibazo eh, icyumviro mu kanya gato
Eh, ye- reka wenda ndaza gusura no gutanga uruge- i- ingero mu- mu mu kiganiro ubushize hari ikiganiro mwakoze kijya gusa n'ikingiki mu kwezi gushize kwa mbere Mm, cyajyaga gusa n'iki neza neza ariko usanga aba bana navuga ngo bakiri batoya bo munsi y'imyaka cumi n'umunani ikintu cya mbere ababyeyi nabo usanga batabitaho navuga nko ku myambarire ugasanga umwana ameze nk'umwana wambaye ubusa tukajya kureba nge iyo ndebye ugasanga umwana afite ibintu nakwita ngo ni menshi menshi cyangwa kwisukira ukabona ameze nk'umuntu mukuru wa muntu rero w'umu- uza kumusuka uza kumushurashuza we amufata nk'umuntu mukuru aza ku- ahita amufata nk'umuntu mukuru ikindi kintu naka ni utanga n'inama usanga nanone aba bano bana ashaka gutunga ibintu ashaka ashaka gutunga ibintu abonye kuri mugenzi we we adafitiye ubushobozi adafitiye kapasiti ati ni gute ugasanga umwa- umuntu afite smartphone ni telefone nini umwana nawe agashaka kugira ngo abe yayitunga kandi nta mafaranga afite nta n'akazi afite kaza kuma ya ya bindi akeneye biraza gutuma rero kumushuka biraza kumworohera ni aho ngaho rero aricyo kintu wenda na none Yego.
ikibazo nagira ngo mbaze ese mu burundi nko mu rwanda hari icyo bita itaribu kirengera abo bana batewe inda hakaba n'icyo bita isange wani sitopu senta uwo mwana baragenda bakamupima bakaba ba bamufasha ese mu burundi ho haba hari ibigo bifasha abo bana byihuse kugira ngo babe babarenganura babone ubutabera bwihuse
murakoze Ese niba iki kigo icyo kigo gihari Yego.
babafashe iki kugira ngo ba bandi babahohoteye bakurikiranwe kandi ba bana babone ubutabera byihuse bitari bya bindi bitinda amareta reka aka kantu mu mbabarire icyo mutindaho gatoya ariko ntabwo ntinda yego amareta usanga cyangwa ibihugu bi- birafata umuntu wahohoteye umwana bakamufunga bakamufunga imyaka makumyabiri n'itanu abenshi ahenshi niko mbona bimera cyangwa burundu wa mwana babyaye birangira abaye nta kuvuga ngo ni imfubyi niko njye nabivuga papa we agiye muri gereza nta shuri azabona nta buvuzi azabona buri ku gihe nta bundi burere na nyina ugasanga ntamwitayeho ese niba hari imiryango irengera abo bana koko ese ni koko twabafunga iriya myaka ituma imyaka makumyabiri n'itanu ugasanga umubyeyi we w'umupapa agiye muri gereza burundu
yego me reka murakoze ruhamya ari reka ines kidasharira cyane cyane ku bishyikirijwe na ruhamya avuga ko abo bana kenshi bi- bambara impuzu eka zitabakwiye zituma abantu bashaka kubahohotera eka ababyeyi batabitayeho duga ku ijambo ines
Ah, ibyo bintu biratangaje cyane Ah, nasanzwe nabitwebwe ko mu kirundi bavuga ngo akabi gatwebwe nka keta nta nta siguro nini hari isigura y'uko umuntu apuze ufata umwana ku nguvu umuntu uko yambaye inama ntangakarorero usanze umwana w'uruyoya ahaye kuko bama bafashe n'abana b'uruyoya n'inzoya bagafata abana y'imyaka itatu ibiri ikibazo ntikiri kuri abo bana nuko bambaye ikibazo kiri kuri uwo muntu akuze adashobora kumenya kirazira aho igarukira rero ah, ku bwanje uwo muntu akuze akora ibyo bintu no guhana kandi agahashwa bimwe bi- biboneka kugira ngo n'abandi bose bacurutsa umutima wo gukora ikintu nk'icyo ba- ba- babyibagire ni ukuvuga ngo nta siguro n'imwe ihari ishobora gu- gushyigikira umuntu yafashe umwana ku nguvu ngo yari afite amamenshi ngo yari yambaye ngo impuzu ngo ngufi ngo yara ntibikunda ntibisigurika ibyo bintu ntibisigurika n'icyo ndajya menya ni uko abo bantu nyine bagenda bagafata abana ba barundi badashobora gusimbira kuri bashiki babo naho bahura bambaye eh, igitenge mu mabere ako n'akarorero ni ukuvuga rero ngo icyo kiragira kigarukira ku bo bavukana gusa cyane kuri nyina yarakwiye no kukigarukiriza no ku bana ba murundi akamenya yuko hariho ikizira kandi akacubahiriza Yego.
imico rero nashaka Yego, me- nari- kuvuga ati mbega hariho inzego zifasha abana zirahari mugabo ah, ibi tuvuga ko ari ibintu bishemeye kuko ah, abana gushika uno munsi abana batwaye inda usanga ari abana babayeho nabi usanga ari abana um, bagiye mu mu bundi buzima butoroshe benshi ugasanga kumbure bagiye kudandaza imibiri kubera yuko ari bwo buryo babona yuko bwo kubaho barahebye amashuri ubukene buritwirije ugasanga kumure n'abana babo abo bana babyaye nabo nyene babaye abana bakurira mu ibarabara ugasanga ni ibibazo bibyara ibindi bibazo Mm. Le- leopold eh, maruha namwe mugira icyo muvuze ku byashikirijwe mu kanya ko n'abo bana eka usanga batigeza neza n'ababyeyi basa n'abatabitayeho cyane rwose mu kanya gato
yego murakoze cyane ikibazo cya mbere ni ukuri nk'uko uh, babivuze hariho kutitabwaho kw'abana kutaganira n'ababyeyi icyo kibazo kirahari gusa wa- ko ababyeyi batigisha abana babo ngo babwire ikizira n'ikitazira hanyuma ikigira kabiri nacyo uwo yavuze ngo ku ngo hari inyambaro bambara bigatuma bafata ku ngufu nta nyambaro vyama nta nyambaro umuntu wese abwirizwa kumenya kirazira kurya wobona umwana w'uruyoya wawe wabyaye niko wobona na murundi sibyo rero ibyo si ndabishyigikiye umuntu wese abwirizwa kumenya kirazira hama ikindi nacyo kuba gupfungwa kw'ababyeyi b'abo bana nibyo ni igihano ni igihano ariko hakwiye kuba imiryango icayita abo bana kugira ngo baze baronke uburezi uburezi nk'ubw'abandi bana bose ntibafatwe nk'imfubyi kugira ngo biba byevite bya- bitume baronka uburezi nk'ubw'abandi bana bose basanzwe ego Ego, me- murakoze cyane eh, murakoze tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika turi kumwe na john ndayizeye Ah, muri aho john
uramutse mwubahwa frederic murakomeye muri muri ngaha muri leta zunze ubumwe za amerika ego muri sida rapidi ayo Eh, sud eh, ayowa mu ntara ya ayowa ego Mm, nduga ku ijambo ikibazo cy'iyumviro turiko tuvuga cyane cyane ku vyerekeye abana b'abakobwa bafite imyaka iri munsi ya cumi n'umunani bashurashuzwa bagatwazwa inda nduga ku ijambo ikibazo cy'iyumviro mu kanya gato ya twatanguranye ikiganiro kuva mu ntango ntabikurikiranye ahanini numva ibyinshi abo ba- ba- ba- batumire mwatumiye bamaze kubivuga ni ukuri iyo n'ingorane iri kiratera iba ndatse mu mu bihugu byacu mu bihugu bibanyi Eh, nta kindi kibituma atari ubukene hanyuma ikindi nacyo kigira kabiri hariho uwabivuze umumama ah, ari mu mu gihugu cy'u Burundi ya- yabivuze neza ingorane ihari ni ukudahana rero ndazi yuko n'abategetsi badutwara bariko baratwumviriza ntihabeho politike yo guhana abantu bari mu nyifato nk'iyo bimaze kubaho hakabaho ibihano n'itegeko ribibuza nta nkeka ibitigiri bitera biduga byogabanuka ikindi naco kandi imico yaratitutse mu babyeyi kuko ndibuka je nkikura eh, nta mwigeme yigenza kw'ibarabara Eh, yama ari hagufi ya nyina wiwe agakura yumva impanuro yiwe akamuhanura ati mwananje iki kirazira iki nti- niba- ntibakorako ntubandanye ati kuko mu minsi uzoja kubaka niwabandanya n'iyi myifato bizokugora iyo uzoba ugiye kubaka kigira kangahe naco nuru ruhendo rw'amatelefone y'iki gihe urabona ubu u- uriko uraraba nka jewe aho mperuka mu burundi mu mwaka uheze nta mu- u- umwana w'umwigeme wese aho wamubona wamubonana itelefone iteye ubwoba ikomeye ca wiyumvira ati "Mm, none uwo muntu ko ari mu miryango ya za ruguru aya mahera yaguze iyi telefone ava hehe naho rero intandaro ziba yego urabona urabona abantu barababesha ati je ndaku- ndaguha amahera ya nanaye ndakugurira telefone atariko duce dukora ibi n'ibi n'ibi bidashoboka by'ubuhumbubi nta kindi je mbona norenza ko ibindi abatumire bamaze kubivuga neza kandi ba- bagushije ku ku ngingo nyine nyayo ituma iri bara ritera biba ndate mu bihugu byacu
urakoze john ndayizeye reka tugaruke ko kuri madame ines uh, kidasharira ku bwanyu hari ingingo zofatwa zotuma zihasha abantu uh, bose bakora ibyaha nk'ibyo bakabikorera abana bakiri bato
ego cyane ingingo zo gufatwa zirahari um, ubwanje iya mbere hariho itegeko risanzwe rihana rirwanya amabi afatiye ku gitsina iryo rero ryoshyirwa mu ngiro ubusanzwe umuntu wese akamenya ko akoze imibonano mpuzabitsina cyane cyane abarezi abigisha abantu bahaba amotari n'abandi bafite ni ukuvuga ngo basumba abo bana bakamenya neza yuko bategerezwa guhanwa igihe cyose bakoze iryo shano ibyo ntabwo ko bigabanura cyane bibonye biboneka ibi biharuro kuko iyo umuntu azi yuko abikora akabiraramangana akizungukira akigendera meje arasubira agasubira na hirya hirya agasubira icyo ni icya mbere icya kabiri nibaza yuko cyofasha cyane cyofasha cyane kandi nibaza ko cyoshinga cyogira umushinge ukomeye wo kurwanya hari izinda zitifujwe mu mashuri mu kwigisha mu kwigisha abarundi tukamenya kuvugisha cyangwa n'abanyarwanda nyine abanyarwanda bo baradufumba mu mico yo kuvuga yo kuvugira ahero ibintu bimwe bimwe mugabo mu burundi ikintu kijyanye n'ubuzima ndorabitsina ikintu urenga giteye isoni ntawo bivuga mugabo nibaza ngo iki umuti wa mbere ukomeye kandi wofasha ni ukubibwiza kubwira abana kwigisha abana bakamenya neza yuko umuntu utazi umuntu w'umugabo utazi cyangwa n'umugabo uzi hariho ibihimba bimwe bimwe adategerezwa gukora ko udategerezwa hariho hariho navuga ngo urugezo utegerezwa kumugerera ukamuca kure cyangwa ukamenya ukune bakiga ukune bikingira bakamenya uburyo bwose bushobora kubafasha kwirinda kugwa muri ako kaga kuko ndabyita akaga umwana w'imyaka cumi n'ine aba akiri umwana akeneye kuregwa rero ashikiwe n'iryo sanganya akajya kurera uwundi mwana ni ikintu kibabaje cyane ikintu kibabaje cyane hanyuma nibagira ngo leta yogwiza ingufu yogwiza ingufu kabisa ishyira muri icyo gikorwa bimwe bigaragara bimwe bigaragara burya habura haba randa zo kurwanya nk'ikiza cya korera cyangwa malariya hakaba n'ingamba zo kurwanya insinga zo mu mashuri z'abanyeshuri kuko ni ikintu kibi cyane gifatira ahantu habi cyane gituma n'igihugu kidashobora gutera imbere kuko havuka abana batateguwe bakabyagwa n'abandi bana bahebye amashuri ni ukuvuga ngo ni urukurikirane rw'ingorane zica ziba mu gihugu kandi umuntu ari gushobora kuzikira ataruboneka murakoze inese ndabona na madame mubeza pamela ashitse mu kanya turamuha ijambo ariko imbere yaho nashaka n'umushyirantare paul maruha turi kumwe ngaha nawe nyine abanza atubwire ibintu abona bimeze nk'inkingo zofatwa zohasha abantu bose bashurashuza abana bakiri bato bafite imyaka iri munsi ya cumi n'umunani
ego icya mbere nyakubahwa federike murakoze ko makanya rero nagira mvuge ikintu cyo kudahana ikintu cyo kudahana kikwiye kurwanywa kurwanywa bimwe bimwe byivuye inyuma kuko duha twumva umwana yafashe ku nguvu ariko uwabikoze acagenda yumvikanye n'ababyeyi abahanga gutya bavuga ibi bagaca baceceka sibyo ibyo n'ababyeyi bakwiye guca amahazi mu bisanzwe iyo bigenze gutyo bari bakwiye guhanwa n'uwabikoze n'umubyeyi kuko umubyeyi yakiriye amafaranga nk'umwana umubyeyi ntabwo ari umubyeyi icyo kintu gikwiye guha bakwiye gushyiraho ibyo bihano amategeko bakayakomeza hanyuma ikindi neza kubaho wigenga rugezeho gukurikirana ibyo bibazo umwana avuye mu ishuri kubera inda bamukurikirana bakamenya uwabikoze batitaye ku babyeyi bakamenya uwabikoze maze bakamushengeza ubwo rwego akaba ari gushengeza bitarinze kurindira ababyeyi kuko ababyeyi akenshi baca bahabwa amafaranga bagaca bihorera umwana akazaca agenda agaherera iyo sibyo hanyuma uwabikoze amaze guhanwa hakwiye kubaho urwego rujejwe gukurikirana abo bana ntabivuze ibyo komsa byoshobora kugabanya igenda zititaweho zitipfujwe hanyuma igira kabiri nacyo hakwiye kuba kwigisha mu mashuri hakabaho kwigisha ikintu kijyanye amagara irondoka rijyanye n'amagara meza bikigishwa bikigishwa ku mugaragaro atabwi guhisha abana bakamenya ntajya narigeze kugira foromasiyo mu masuti niga mu w'icumi ndibuka twagize foromasiyo mu masuti ijyanye na sante de la production kandi byadufashije abantu benshi twace tugenda kubyigisha mu mihari twari dusanzwe turongoye icyo gihe icyo gihe vema byadufashije cyane rero dukwiye gukuraho icyo kintu bita kugira isoni ryo kuvuga ibintu kuko iryo soni tugira abandi baca baca muri uko kutamenya kw'abana bakabakorera ibyo mugabo igihe umwana azoba azi ati ngaha kirazira ko bahankora kirazira ko nkora ibi kirazira ko nkora ibi kirazira ko bashukisha ibi muri icyo gihe bizogabanya izo nda zitifujwe murakoze cyane murakoze cyane rwose reka turabona n'umufasoni pamela mubeza ahashoboye kuboneka mu kanya gatoya cyane rwose muri aho pamela mubeza
amahoro murakomeye
yego namwe murakomeye murakoze kuntu ijambo yego me murakoze kudutumira
ikaze mu kiganiro muri sanga pamela mubeza ari mu ishyirahamwe rihanira agateka k'umubyeyi aba mu gihugu cya canada mu kanya gatoya turi kumwe na ines kidasharira na leopold maroha bose bari mu burundi turi ko tuvuga cyane cyane ku byerekeye nk'uko twabiganiriye ku byerekeye abashorashuza abana bakiri bato bakabatwaza inda nashaka mugihe cyo muvuze namwe ndabona ko mwaje mutevye ariko nashaka mutubwire ukuntu ikintu cokorwa kugira ngo ico kibazo n'ikibazo musanzwe mukurikirana murakizi cyane rwose ibintu mwebwe mubona vyokorwa kugira ngo iyo nyifato y'abagabo bashorashuza abana bakiri bato igirwe umuziro eka mubona ko bwanyu hoko wiki mfasoni Pamela Mubiza
yego murakoze cyane ndabashimiye kuba mwashoboye gufata akanya ko kugira ngo dushobore kuganira kuri icyo kibazo gikomeye cyane igicu ndabivuga ko rero ni uko ahanini twe dushaka turafite ukuntu dushaka gukuraho ikibazo mu ikibazo kimeze reka ntanga akarorero kimeze nk'igiti igiti kigakura kikagira amashami twe tugaca dushaka tuti iki giti turiya tugikureho tugaca duca ayo mashami tutakuyeho imizi imizi rero mvuga ni iyihe ni uko mu mico n'imigenzo y'ikirundi usanga ari ibintu tudashaka kuvuga dushaka kubifukira mugabo bikaguma biriko biratwicira abana bikaguma biriko bica urwabuka rw'abana b'abigeme ico ndabivuga ko igituma mvuga uko ni uko mumaze kubibona yuko mu mashuri hariho ibihano bifatirwa abana batarakwiza imyaka iri mu bigero batarakwiza imyaka cumi n'umunani iyo byashitse bagatwara imbanyi ibihano birahari mu mategeko agenga amashure mu kibano mu bagenzi hose hariho ibihano mugabo dushizeho ibihano tutatoye mbega izo mbanyi bazitwara gute biva kuki icya mbere rero kikaba ari uko umwana w'umwigeme ntibabona ko ari umwana ntitubona ko ari umwana ntitubona ko akwiriye gukingirwa iyo rero hashyitse agakorerwa ayo mabi igituma ndavuga ko ari amabi ni kubera iki ni uko nzi neza yuko mu mategeko y'u Burundi byanditse neza noir sur blanc yuko umwana atarakwiza imyaka yo kuja yo mu bigero ata ne peut pas consentir au rapport sexuel donc adashobora kwemera
adashobora kwifatira ingingo yo kugira ngo ashobore gukora amabanga y'imibonano mpuzabitsina iyo bisitse rero kuko amategeko yemera ko ataba arakwiza imyaka yo kwifatira ingingo bica byitwa ko yafashwe ku nguvu kuko aba yakoreshejwe ibintu ata aba ari nk'uko ubwira umwana atishije ukuboko mu muriro hama akiturira donke amategeko rero aho kwiga guhana yari akwiye kwiga gukingira kuko aremeza neza yuko abana iyo myaka batarayikwiza bari minera baraba bagikeneye protection ntihaba haragera yuko bafata ingingo ntiwashobora no kubona ko dushoboka dushaka guhana uwahohotewe komisi twavuga tuti reka tuguhane kubera wabaye victime reka tuguhane kuko wahohotewe ni icyo numva nashaka kuvuga ego tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika turi kumwe na remi mutaga remi muratwumva ndumva remi muratwumva
yego turiko turumvikana yego muri hega remi
ni burundi zone masabo komine bwenyezi ni vyiza ikaze mu kiganiro murisanga murafite ikibazo murafite icyumviro turiko tuvuga cane cane ku kibazo c'abana b'abakobwa bashurashuzwa
ego murakoze ni intererano abo bana bashurashuzwa batarakwija imyaka cumi n'umunani bumva yuko leta ibikwiye gutora itegeko rihana aba umaze gusoresha imyaka atarakwija imyaka cumi n'umunani agatora itegeko rihana rimwe by'akarorero hanyuma bigenze nk'uko niho n'abandi boza bakaboneraho akarorero ibyo bintu basanga baheze bagize banabitinye ikindi nacyo nuko usanga mu mashuri santero podigisiyo iri kwigishwa ikigishwa ukuntu ugasanga biba ikinogezwa kuri abo bana nibwo turiko turumvikana turumvikana murahejeje murakoze ku ntererano mutanze remi mutaga reka tugaruke kwa umufasoni pamela mubeza mwavuze ikibazo gihambaye cyane rwose cyo gukingira aho guhana ku bwanyu ndabona pamela atari hari reka icyo kibazo kibaze ines kidasharira umupfasoni pamela mubeza yavuze ikibazo gihambaye cyane rwose cyo gutunganya amategeko akingira aho gushaka guhana bagahana cyane cyane abavictime abantu bakorewe amabi ingingo mubona zofatwa kugira ngo bakingire eka ibara ritaragwa ni nk'izihe inesi kidasharira
icyo kibazo kirakomeye cyane icyo kibazo kirakomeye cyane kuko nicyo kigaragara gushika uno munsi uno munsi umwana w'umwigeme ari mu ishuri twese turazi ko umwana ari mu mashuri yisumbuye cyangwa no muri pirimeri mu burundi bamufata nk'umwana atarashyikira ubwigenge kimwe bita majorite ariko igitangaje ni uko ingingo zose zifatwa iyo atwaye inda ari ingingo zimuhana wewe zititayeho yuko wewe akiri umwana musanzwe yarakwiye gukingirwa mu kidone ingingo zofatwa za mbere zo gukinga n'izahe iya mbere iya mbere nari nayivuze ni ukwigisha abo bana hanyuma iya kabiri mugabo ni uko abarezi leta cyane cyane ihagarariye kwigisha no gutanga indero mu mashuri yomenya neza yuko hari ingingo zimwe zimwe ugiye kubiraba zifatiye ku mico y'ikirundi iyo nayo ahenshi usanga umwana w'umwange umugore imukimiza biboneka bigaragarira ngo ni ukubera ngo izo ngingo ziba zifatwa ahanini n'abantu b'abashingana hahe ubugabo rero ikintu cya mbere cyokorwa ni ukwihutira kuraba kuraba izo ngingo zifatwa mbega izo ngingo zifatwa mbega ziraraba ko uwo mwana ari umwana yahohotewe koko kuko ibi bingarukana kuri bimwe umwe yavuga ntibuka izina ari mu gihugu kibanyi yavuze ngo hariho abantu ngo bagenda ngo batikwije nk'uko umenya nibo bateye ibibazo byabashikiye rero icyo ni cyo kintu cyane cyo guhindura mu mitwe y'abantu sinzi umwene kizogenda mugabo ikintu cyo guhinduka mu mico n'imigenzo no mu mitwe ukuntu dufata abana bacu kikabanza kigahinduka cyane cyane abana b'abakobwa mbega tubafata gute kuko umwana w'umukobwa ni umwana kujya ko umwana w'umuhungu ashobora kurira nko ku ishami agasimba ku giti ugasanga yavunitse ukuboko hama ntuhabure umuhungu usimira ahubwo umukubite yavunitse ukuboko ahubwo wihutira kumutwara kwa muganga n'umwana w'umwigeme nuko dukwiye kumufata tugafata tuti umwana w'umwigeme iki kibazo kituraba twese mu bisanzwe baba gufata ingingo zimuciza cyangwa zimuhotora gusumba tukihutira gufata ingingo zimufasha kuva aho hantu muri ibyo bibazo arimo zizamufasha kutabishika muri ibyo bibazo kudashika muri ibyo bibazo ibyo nabyo bidashoboka ari uko dushoboye guhindura ukuntu twiyumvira ibyiyumviro mantalite ukuntu dufata abana tubibona gute
Leopold Maroha mu kanya turagaruka kuri wewe kuri icyo kibazo ariko reka tubanze duhe ijambo umunywanyi w'iradiyo ijwi ry'amerika fabrice musirigana muri aho murakomeye
ego amahoro y'imana bangana amahoro muri hega fabrice
ego mu igenda rya bururi muri komine tonga ni byiza cyane rwose ikaze mu kiganiro mwisanga murafite ikibazo murafite icyiyumviro
ego jyewe nicyo naterera yego
hama ku byerekeye ibyo by'agateka k'umwana w'umwigeme halo duga ku ijambo turakumva
ku byerekeye kuri ibyo by'agateka k'umwigeme usanga kenshi imbere musanga hariho ukuntu babahohotera ugasanga serivisi nk'abigeme bariko barabakoresha nk'ibikorwa bonyene mugabo ukaca umenga umwigeme niwe yaranguye nk'ibikorwa rero hajya ababa bariko barahohotera agateka k'umwigeme kuko uriko urakora ibikorwa ukora ibikorwa byose vyeza kuko iyo murakinengira none nk'umuntu yibarutse ugasanga ntiyibarutse nk'umwana w'umwigeme ese kurwo rwoca rusiza rwumva rero igikorwa babikora bose ku kubera nta kuvuga ngo ngo umukobwa ariko arakoreshwa ibi ari wenyine agakora ibikorwa byose nk'abandi abana kuko umukoresheje wenyine kandi hariho nk'abahungu bivukana uturengabuba bamuhohoteye byari ibyo murakoze
murakoze fabrice cyiyumviro ntigitahutse neza ariko reka tugaruke kuri leopold maroha nawe nyine yatubwire ingingo zofatwa kugira ngo bakingire bataronegwa eka abavyeyi bakingire bataronegwa ikintu hari ingingo nka leta yofata kugira ngo uh, umuntu wese afise ako gatima ateshwe ate ataranakora nibara yatezwa gukora
ego murakoze cyane ikibazo cya mbere je ngira mvuge kubwira abana babigeme bakingiwe hariho umuco watitutse hariho umuco watitutse uburere uburezi bw'abavyeyi uyu munsi umwana urashobora kuzibona atashe saa tatu z'ijoro saa moya z'ijoro saa mbiri z'ijoro yari hehe sibyo umwana w'umwigeme situ abana b'abahungu bobo je sindabifata sinzi bazana ubusumbasumbane ariko abantu n'iyo bakoze ibyo bintu abantu baba bikime cyane n'abana b'abigeme kera rero umwana w'umwigeme indewe y'ikirundi yavuga ko nta mwana w'umwigeme agenda ahantu umubyeyi atazi kirazira urabyumva rero ababyeyi iyo iyo iyo ngingo barayitaye barayitaye pe kubera ibyo none babikorera babikora ryari ni uko baba bagiye ahantu hatazwi n'ababyeyi babikorera ababyeyi batazi byinshi urumva rero iyo o ni ya manke de suivi ni kwa ni kwa kuntu ababyeyi badakurikirana abana babo icyo o rero ababyeyi bakwiye gukurikirana abana babo babigeme ku buryo baba bazi aho bari igihe igihe n'aho bari bakaba babizi hanyuma ikigira kabiri nacyo kukinga bataronegwa ababyeyi bakwiye kuganiriza abana babo bijya nyine twita ngo ntibivugwa bakabibabwira ati mwana nimba ushaka uzogera mu bigero irinde ibi n'ibi n'ibi n'ibi n'ibi bakabibabwira badatinye batariye umunwa hakaba ibiganiro cyane hanyuma ikigira gatatu nacyo umwana w'umwigeme yatwaye inda binashitse nakwiye kuba victime byamushikiye ariko akwiye ahubwo kwitabwaho kwitabwaho gute kuko akenshi mu mico y'ikirundi umwana w'umwigeme iyo atwaye inda afatwa nk'umuntu ahemutse ku mico y'ikirundi nibyo ariko bagaca bafata bamwe bakabategeka kujya kubaka bataragera kandi bihora bibaha cyaba ama bimwe byo gukinganira ikibaba hagati y'imiryango kugira ngo ntibamaramarazanye ugasanga bariye amafaranga kugira ngo umwana ajye kurongorwa ntibamaramare ariko ibyo byari bikwiye kwitwa akamaramaza ahubwo bari bakwiye wa mwana ntabe victime ngo agire mariage precoce sibyo mariage forcée sibyo rero ibyo oye yo kumwihutisha kujya kubaka bari bakwiye ahubwo kumuherekeza bakamujyana kwa muganga bakamubaza ibyamushikiye hanyuma wabikoze agahanwa hanyuma nawe akitabwaho niba mufate nk'igitabwa mu watawe ahubwo bakamwitaho
murakoze Ines kidasharira havuzwe impanuro eka hatanzwe impanuro zitari nke harimwo utanga inyigisho cyane cyane ku kurwaruka ku bana bakiri bato abakobwa ikintu mubona izo nyigisho zoshimikira ko nk'ikihe n'abahungu ego havuzwe cyane cyane umuco wo kutavuga ibintu eka umuntu atomoye mu mico y'ikirundi inyigisho mubona zotangwa nk'izihe ku kurwaruka muri rusange
ikintu cya mbere nshaka guhera ko imbere yo kuza kuri izo nyigisho ni ikintu cyo kugorora ikintu cy'icyiyumviro dufite ngo umwana w'umukobwa ukuna kuriya umwana w'umuhungu ikintu cyo kurera abana gutandukanye nibyo bigaruka bigatuma haba icyo nakwita anvironoma ikinyiza umwana w'umukobwa akarorero umwana w'umukobwa iyo asohotse mbega iyo saa tatu yaravuze afatwa ku ngufu nanjye n'abo bana b'abahungu batahawe indero bigaruka hahandi mugabo iyo bahabwa indero umwe wese yasohotse akidegenya hari umuhungu wasohotse cyangwa umukobwa cyangwa umukobwa nawe nyine umuhungu cyangwa umukobwa bose bakidegenya icyo rero icyo kitihwe inyigisho zotangwa ni izayi inyigisho zotangwa ziratomoye ni mbega umubiri ukora gute ukura gute abana abana aba bana cyane mu myaka cumi n'itatu cumi n'ingahe baba batangwa kubona impinduka ku mubiri wabo barakwiye kwigishwa bagatahura ibiriko birababa ko bakumva ibibashikira bakabaho badafite ubwoba bakamenya ko bashobora kubwira umubyeyi bati nabonye iki nashikiwe n'iki na kiriya icyago kigakomeza ibyo rero ibyo byigwa bishoboye gutangwa hose cyane mu mashuri yose n'abanyeshuri n'abatari n'abatari mu ishuri bose bikabashikira bakamenya urugero bakamenya impinduka z'umubiri bakamenya ikizira bakamenya ryari mbega nahohotewe mbega n'iryari navuga ko nahohotewe n'ibyari umenye ko nahohotewe no kwitura nde no vugisha nde no kora iki insombatyo nk'izo zigatangwa ibyigo nk'ibyo bigatangwa ku bana b'abarundi cyangwa bo mu karere ibyo byofasha kuko umwana yamenya ati uyu muntu ukuyandaze cyangwa ukuyankoze ko cyangwa kuriya ni intango y'amabi ashobora kuba mabi gusumba akamenya kwikingira hakiri kare kwitabariza hakiri kare ni uko byo nibaza yuko inyigisho ziratomo ni kwita kuvuga ibintu ko biri
inyigisho ziratomoye kandi zirumvikana mu nshinga ntahereye paul marwa ikintu mwubwira nk'urwaruka cyane cyane urwaruka rw'abakobwa ines kidasharira yavuze ko n'urwaruka rw'abasore narwo nyine rukwiye kumenya rugahabwa izo nyigisho zo kubaha ubundi badasangiye igitsina mu majambo make cyane rwose leopold maruha akamumotera ubwo rwaruka kugira ngo rwirinde ivyo byose bishobora kurushikiramo twavuze ko ingaruka ari mbi cyane rwose kenshi na kenshi usanga bava mu mashuri akamumotera nk'urwaruka cyane cyane urwaruka rw'abana b'abakobwa n'inkaka
ego murakoze cyane yambuze muri make icya mbere coco ni uko rwaba urwaruka rw'abakobwa rw'abigeme rwaba urwaruka rw'abahungu bose bakwiye kwigishwa icyo imibiri yacu igejwe gukora n'ingene ikora kuko hari n'abo bakobwa badaho hari n'abo bigeme badahohoterwa n'ababarusha ububasha cyangwa babarusha imyaka bagahohoterwa bagabikora n'abo bangana ibyo mu mashuri birakunze gushika ugasanga bose ni abaminereho sibyo ni abantu batarakwiza iyo myaka babikoze rero bose biba byavuye muke kwa kumenya guke bwa bumenyi buke sibyo ntibamenya ibyo barimwo bagiye muri rimwe byo gukundana ngo bakundanye amakopinage murayazi mu mashuri ugasanga bigeze bigishwa rero nasaba ko hobaho porogaramu yo kubyigisha abana bose bakigera kwinjira mu bigero bose bakabyigishwa hanyuma ababyeyi nabo bagatanga indero kuko nk'ubu mu mashuri mu mashuri ubu bagira ngo bararangije umwaka ngo tujye kwitanganyika tuje hariya na hariya na hariya tujye mu mabwadoni ugasanga abana b'igihene ubu basigaye batwara iniforume sibyo iniforume bagenda bazambaye n'izindi mpuzu mu masakoshi bajya guhindurira hehe iyo ababyeyi batabona ibyo byose ni manke de kominikasiyo ni ukudavugana hagati y'ababyeyi n'abana babo ngo bugurukiranire babereke ibibi babereke icyiza aho kiri n'ikibi aho kiri niko kwa kutavugana rero ababyeyi bakwiye kugurukiranira n'abana babo baba abahungu cyangwa abakobwa kugira ngo bamenye ikizira n'ikitazira bamenye icyo kubaha ego murakoze cyane murakoze leopold reka ndabona akanya kariko karatujana ariko turafise uwundi munywanyi w'iradiyo ijwi rya amerika inosande w'imana mwiriwe neza muriwe mu kanya gatoya inosande w'imana ikibazo cyiyumviro turiko tuvuga cyane cyane ku bantu bashurashuza abana bakiri bato bafite imyaka iri munsi ya cumi n'umunani duga ku ijambo ikibazo cyiyumviro
icyo nubona abantu bashaje abana bafite imyaka cumi n'umunani kenshi bipfa ku bukene n'inzara cyane cyane nk'abo bari mu mpunzi mu makambi atandukanye biva ku nzara n'ubukene kubura icyo bifashisha mu muryango icyo nibusaba rero bubaha nk'inyigisho bakabaha inyigisho bakirinda abo bahungu bakirinda nyine nabo bahendesha utuntu turya tujya tuntu tujya na turiya kenshi birava no mu nzara bagashyiraho nk'umugeje kwigisha nk'urwaruka ngaho mu nkambi kugira ngo bajye barabarinda inda z'ishushu zitagira abagabo ngaho iki ni cyo cyiyumviro narifite
urakoze inosanze w'imana reka tugaruke ku mufasoni ines kidasharira mu gusozera impanuro canke yakamumotera abantu bose baba abagabo canke n'abasore boba bafise inyifato nk'iyo guteza inda abana bakiri bato mu gusozera akajambo ka nyuma mwubaha n'akahe akamo mubatera n'akahe
akamuno batera ni uko bamenya neza yuko ibyo bakora ari icaha kandi gihanwa n'amategeko kandi igihe cose bofatwa bohanwa bagahanwa bimwe by'akarorero hanyuma ikindi cya kabiri nubabwira ni uko utoba isoko ry'umubanyi utoba isoko ry'umubanyi ugasanga nawe uri kuvoma ibirohe hariho n'umugani n'ikirundi ni ukuvuga ngo kwigenza nk'ihene y'umuciro ngo baze ngo bigarukira ngo kuri ubwo wabikoreye usanga bikugaruka ko kuko igihugu tukibamo twese umuntu wese ategerezwa kwigenza nk'umuntu afite ubwenge yumvira kure abona yuko ibikorwa byose akora bigira ingaruka kuri we nyine imbere yo kugira ingaruka no ku bandi bantu hanyuma ikindi cya gatatu genera kamo leta ababyeyi abantu bose bafite urugingo bafata yuko by'ukuri twakwikubita agashi tukamenya neza yuko kutavuga ikibazo kudahagurukira ikibazo kutavugira hero ibibazo bimwe bimwe nk'ibijyanye n'ubuzima ndorabitsina bigatuma ikibazo kihava bituma ikibazo cyiyongera nibaza ko ari ako kamamotera muri uno mwanya murakoze cyane rwose rero paul maruha akajambo ka nyuma mwavuze ikibazo gihambaye cyane rwose cy'uko abakobwa batwazwa inda batoba victime batoba ibihemu akamomotera n'akahe impano mwoha abavyeyi eka abo bagabo eka n'ubwo gwaruka muri rusange murafise amasegonda mirongo itatu n'atanu leopold muratwumva ndabona umushikana leopold mengo telefone yiwe alo muratwumva alo ndabumva duga kwijambo duga ku ijambo mu kanya gato ufite amasegonda mirongo ibiri
okay ndabumva cyane ndiko ndavuga nti umukobwa ntakwiye kuba biri igitsina kubera ko yatwaye inda ahubwo ababyeyi bakwiye kumushyigikira nubwo byaba byashyitse ntakwiye kwitwa igitabwa ikigira kabiri ni uko abo babikora nabo bakwiye guhanwa bimwe by'akarorero hakaba kirazira hakaba kirazira hakabaho guhasha ikigira gatatu ni uko ubwo rwaruka rwose kuko navuze yuko hariho n'abatwaza inda n'abo bangana bakira baminere bose ni uko bakwiye kwigishwa hakabaho inyigisho hakabaho porogaramu mu ishuri hakabaho porogaramu katujanye ijyanye ikibazo tuzo kibandanya leo polo nashaka ndabashimire cyane rwose nshimiye kandi na Ines eh, kizasharira eka na Pamela muweza ashoye kuronka akanya gatoyi turashimiye abanywanyi bose b'iradiyo ijwi ry'Amerika baduteye akamo bagashikiriza ivyiyumviro eka n'ibibazo tukaba namwe tubashimiye mwese mwakurikiranye ikiganiro cacu cyo munsi muri isanga mugire amahoro n'umugoroba mwiza mubandanye mwumviriza ibindi biganiro by'iradiyo ijwi ry'Amerika